murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezweho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda abagore bo mu cyaro mu murenge wa kagogo mu karere ka burera gahana imbibi n'igihugu cya uganda bibumbiye hamwe bibakura mu bwigunge abo bagore bavuga ko bari batunzwe no gushakira amaramuko mu gihugu cya uganda bibumbiye mu ishyirahamwe ry'ababoshyi b'udusakoshi tw'abadamu baganira na mugenzi wacu Eric bagira ubusa wabasuye aho bakorera maze adutegurira iyi nkuru igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mu cyaro mbese yari asa nk'uri mu bikari ariko turareba tutari kotwe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora umwe mu bagore bo mu cyaro cya kayenzi mu murenge wa kagogo mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda ku mupaka w'u rwanda na uganda ari mu bibumbiye mu ishyirahamwe twiteza imbere karombero ribaho udusakoshi tw'abagore bifashisha imbarasasa cyangwa imishipiri ndetse n'imakasi kuri buri muboshyi ni umurimo utunze aba bagore bo mu cyaro bavuga ko bamwe muri bo mbere yo kwibumbira hamwe bari mu bwigunge madame peripetua nyirarusaro akuriye iri shyirahamwe twiteza imbere karombero aragaruka ku mvano y'iki gitekerezo cyo kwibumbira hamwe igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mu cyaro mbese yari asa nk'uri mu bikari ariko turareba tutari kotwe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora noneho ubwo utu tuntu tutubona mu isoko mu rugarama natwe turatekereza tutari ku utu tuntu wadukora ubwo rero ubwo igitekerezo ngishyize muri bagenzi banjye bati rwose koko tuzagikora ubwo dukusanya udufaranga dushaka umwarimu wo kutwigisha aratwigisha none ubu natwe turi kudukora natwe tuzigisha abandi n'abaje nabo turabigisha namubajije umugabane wa buri umwe mbere yo gutangira uyu murimo w'ububoshyi bw'udusakoshi ku bagore bo mu cyaro buri munyamuryango twatangije amafaranga magana atanu umugabane wa buri muntu noneho tukaza turagurizanya ayo tugujije akavamo inyungu twarayakusanyije noneho gavuyemo tukaza turayagurizanya ukazayasubiza ujyanye inyungu noneho tuje kukontorora kubara dusanga turi ugutera imbere noneho tutirika dushyire mu y'umwuga wo kuboha muri iki gikorwa cy'abadamu baboha udusakoshi mu mishipiri uganiriye na buri umwe nabura kurasa ku iterambere avuga ko bimaze kumugezaho hano mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda gahana imbibe n'igihugu cya uganda kuva tubitangiye mbese byatugejeje kure ubu umuntu abasha kwigurira isabune atayiteze ku mugabo umuntu abasha kwigurira igitenge atagiteze ku mugabo na niforome y'umwana w'ishuri ugomba kuyibona utayiteze mu rugo ubu nta kibazo twiteje imbere nyine ku buryo bwose kandi ubu ngubu tukaba tutakigenda turi kwikandagira kora twabaga turi mu cyaro twageragaho abantu bari tugatinya none ubu nta nubwo tucikandagira mbere yo kwinjira muri iki gikorwa cyo kwiteza imbere kuri iri shyirahamwe ry'ububoshyi bw'udusakoshi tw'abadamu benshi muri bo babwira ijwi rya amerika ko imibereho bakundaga kuyikesha igihugu gituranye cya uganda bambuka bajya gucaho inshuro ariko kuri ubu ngo barabihagaritse biga uburyo bwo kwiteza imbere nabyukaga nyine ndikumira ikime kaba n'itungo ryanjye nasanga ryabwiriwe bwo kubyukira mu ko bandi ariko aha hantu nta kibazo hantera byuka nkarabya abana nkabashakira igikoma narangiza nkaza hano nanjye nsobanutse uri kumva ko hari aho byandinze guhora ntuko ndi muko bandi ariko ubu nanjye hari abantu bari kuza nkabaha ubupaniye mboneye kandi nishimye ndumva kuko aho byadukuye nikure kandi aho tugeze ni heza muri ubu buboshyi bwabo agasakoshi kamwe kagira igiciro bitewe n'ingano akamake baravuga ko bakagurisha amafaranga magana atandatu mu gihe agahenze kagura amafaranga ibihumbi bibiri na magana atanu ni mu gihe ku munsi bashobora kubaho uturenga mirongo itanu kugeza ubu baraboha barangiza hakagira abaza kubarangurira bajya kubicuruza mu gihugu gituranye cya uganda ariko imbogamizi muri aka kazi ngo ntizibura ni imbogamizi kuba tudafite isoko ubwo dufite isoko natwe urumva nta mbogamizi yahaba kuko hari uburyo turi kukubwira ko n'abari abashubuzi baza bakabujana hari n'uburyo nabo babuze iyo babujana bwaturatira ariko tubonye isoko rihamye byaba iby'akarusho byatubera byiza kimwe mu byo aba bagore bibumbiye mu ishyirahamwe twiteze imbere karombero mu murenge wa kagogo mu karere ka burera bishimira ni uko byabafashije mu kubahumura amaso mu mikorere intumbero kuri bo ni ukugira ejo hazaza heza muri iri shyirahamwe ryabo batangije kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ni intumbero n'ubusanzwe igwa mu murongo w'ubutegetsi bw'u rwanda wo kuzamura imyumvire y'umugore wo mu cyaro agakura amaboko mu mifuka agakora ejo hazaza turi gushaka ngo natwe dushake ikoranabuhanga dushake nk'amamashini dutege gukoresha intoki ahubwo imashini aba arizo zibikora tugomba kuba abagore basobanutse kandi iterambere tukarigwiriza n'abandi kuko aho tugeze ni heza twari abantu ndetse duhora tujya tuvuye mu kw'abandi kare kare tukajya kwa museveni ngo mwaduhe akazi ariko ubu natwe hari aho twavuye hari n'aho tugeze isa nk'iy'ubusi naburara ni ukuva aha ngashyikiramo amafaranga nkajya guhaha kandi hakaba hasigayemo yo kwizigama ubwo ndumva ko aho tugeze ni heza kandi intumbero dufite ni nziza numva twayishyikiriza n'abandi kugira ngo bose bave mu cyaro bajijuke eh bagira ubusa ijwi rya amerika iburira ku mupaka w'u rwanda na uganda dukomereze noneho mu burundi mu ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr kuwa gatanu mu kiganiro n'abanyamakuru ryabeshyuje amakuru havugwa ko ryahaye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya tanzania imyenda ya gisirikare mugenzi wacu remonzimana yari muri iyo nama nawe adutegurira iyi nkuru urongoye igisata ca ONU kiraba ivy'impunzi mu Burundi avuga ko inkuru ziriko ziravugwa ko ico gisata catanze impuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi ari mu gihugu ca Tanzania atarizo mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru gogo huko porti yemeje ko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani harcel yo muri tanzania yaronse ingabire y'impuzu zari zigenewe impuzi z'abarundi bari mu makambi ya nduta na mutenderi hamwe n'iz'abarundi n'abakongomani ziri mu ikambi ya nyarugusu ariko muri izo harimwo izabonyewemo amahinyu nazo avuga ko zitatanzwe ahubwo zashikirijwe abajejwe intwaro muri ico gihugu sur les 1 million 800 000 habits ahagira ati ku mpuzu zingana n'umuriyoni n'amajana munani nkeyi muri zo zingana n'igihumbi n'amajana cenda na mirongo ine n'indwi twasanze zitaberewe gutangwa hariseri n'abo bakorana baca bafata ingingo zo kuzikura mu zitangwa zica zicikirizwa abajejwe intwaro nk'uko vyerekanwa n'icegeranyo cakozwe muri ico gihe abajijwe nimba izo zakuwe mu zindi atarizo zivugwa ko ari abasirikare uwurongoye ariseri mu burundi avuga ko ata mpuzu za gisirikare zarimwo ahubwo ari mpuzu ahandi zambagwa zishaka gusa n'iza gisirikare ni impuzu zishaka gusa n'iza gisirikare nimba mukunda gutembera mu makungu muhora mubona ugwaruka rwambara udupira usanga turimo amabara y'impuzu za gisirikare si iniforume canke teni za gisirikare kuko harimwo n'iz'abana bato none nabo bozihabwa kugira bagwane oya ntizishaka gusa n'iza gisirikare zimwe mu nzego z'igihugu zaragize icyo zishikiriza kuri izo nkuru zivuga itangwa ry'impuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi reka n'imwe mu migambwe kuri uyu wa gatanu inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ihonyabwoko n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu byasohoye itangazo kuri izo nkuru jean dodier mutabazi yemeza ko bandikiye abakuru b'ibihugu bibanyi by'uburundi uburongoye icyo gisata ku isi n'uburongoye ishyirahamwe mpuzamakungu oni mutabazi asaba ko icyo kibazo cokwigwa ababikoze nabo bagahana twababwiye rero akababaro kacu turabibutsa yuko uyu munsi uburundi bufise amahoro n'umutekano turabibutsa kandi yuko intambwe ku vyerekeye ubumwe bw'abarundi ubu yarishemeye yuko kuri w'igihugu wese ahagaze ategereza gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu kibanyi turasabira ibihano abantu bose bari muri iryo shirahamwe hase boba baragize uruhara mu kuzana izo mpuzu no kuzitanga eka no gukingira ikibaba abantu bakora imyimenyerezo ya gisirikare inkuru zivuga iby'impuzu za gisirikare zavatiwe muri tanzania zishaka guhabwa impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu zashyizwe ahabona n'umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati w'icyo gihugu aho mbere yaciye afata ingingo yo guhagarika mu mabanga bamwe mu bari bajejwe gukorana n'igisata ca seri mu makambi ya nduta mtendere na nyarugusu harimwo abarongoye ayo makambi HCR ryo ryemeza ko imigenderanire yaryo n'indongozi za Tanzania imeze neza kandi ko ico gihugu kiriko gikora amatoza kugira kimenye ukuri kuri ico kibazo ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika turabashimiye bagenzi bacu kuri izi nkuru ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo iki ni ikiganiro ejo
amahoro y'imana abe kuri mwe nshuti bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika by'umwihariko hamwe mudahwema gukurikira ikiganiro ejo buri gihe mu mwanya nk'uyu amazina yanjye mugiye kubana kuri mikoro mbagezaho iki kiganiro nitwa mizero crispin mu gihe ruje nigena ari we uhagarariye iki kiganiro tubahaye ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye hose amateka y'u rwanda na kongo ni maremare kuko ari ibihugu bituranye mu karere k'ibiyaga bigari kimwe mu bice bigize umugabane wa afurika cyakunze kurangwamo amakimbirane hagati y'ibihugu bibarurwamo bityo bamwe mu baturage muri ibyo bihugu babayeho mu rujijo ku buryo hari abatinya gutembera mu kindi gihugu kubera ibyo bumva abanyepolitiki bavuga mu buryo butandukanye bwo kuba amahoro yakubakwa kandi agasigasirwa harimo n'igisata cy'imyidagaduro aha rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuziki wa kongo ari kimwe mu bituma abanyarwanda biyumvamo abaturanyi babo mu gihugu cya kongo by'umwihariko na bamwe mu bahanzi nyarwanda muri iyi minsi basigaye bagerageza gukora indirimbo zabo mu rurimi rw'ikinyarwanda ariko mu njyana ya rumba y'abaturanyi bo muri kongo imwe mu zigezweho mu ntangiriro z'uyu mwaka yitwa wimfa gufatanya n'isi nimunyemerere ari nayo iduherekeza muri iki kiganiro burya isi nisakaye ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya umuziki wa kongo wifite n'ibice bitandukanye ku buryo hanze ya afurika uyu muziki witwa sukisa bishingiye ku mbyino zawo zamenyekanye mu myaka za mirongo itandatu gusa amaginga ya injyana ya rumba niyo ikoreshwa nk'ikirango cy'umuziki wa kongo kuva mu bihe by'ubukoloni Kinshasa umujyi mukuru wa Kongo wahoze urangwamo guhanga udushya kandi ugafatwa nk'igicumbi cy'umuziki ugezweho gusa kandi hanarangwaga amatsinda ashingiye ku bwoko kuko umuziki nawo ubwawo wari ushingiye ku muco wa buri bwoko umuziki wa kongo wamenyekanye cyane mu bihe by'intambara y'isi ya kabiri ku buryo wabaye inkomoko ya zimwe mu njyana zicurangwa muri amerika amajyepfo burya kenshi nuganira n'abahanzi bazakubwira ko umuziki utagira ubwenegihugu kandi ubereyeho guhuza abantu african jazz niyo yabaye orchestre ya mbere yabashije gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi kandi ikanakoreshwa mu gitaramo muri kongo iyi yari iyobowe n'uwitwaga joseph kabasele Le Grand Kale wamenyekanye cyane kubera kwitwa papa w'umuziki wa Kongo gusa ntiyari wenyine muri iyo orchestre harimo kandi na Manu Dibango wacurangaga cyane saxophone ndetse na piano ku buryo byatumye iri tsinda risakaza umuziki wa Kongo muri Afurika yose kubera ukuntu bamenyekanye by'umwihariko mu gihe Kongo yabonaga ubwigenge ibihe byarahanye umuziki wa kongo umenyekanamo abahanzi benshi cyane aha twavugamo nk'abitwaga mbili ya beli papa wemba afi ya mara kofi olomide awilo longomba amatsinda nka wenge muzika ndetse no muri iyi minsi hari abitwa fari ipupa inosbi uyu yanakoranye indirimbo n'umuhanzi mani marite umuhanzi nyarwanda ndetse n'abandi umuziki wa kongo warakuze kandi wigarura imitima ya benshi by'umwihariko kandi na n'uyu munsi bamwe mu banyarwanda bawiyumvamo reka dutangire ikiganiro twumva icyo bamwe mu baturage hano mu rwanda batekereza ku muziki wa kongo ni kuri mikoro ya mugenzi wacu david hitimana iyo twumvishe umuziki wa kongo iyo urimo urawumva cyangwa se ukawubona ahantu bari kumwe barawukinira bagashyiramo indirimbo ya kongo uba wumva umuziki abantu bose baraho babaye fani ukumva nyine barabyishimiye cyane bose bumva ko bongera kuwuripitinga bakawukina mbo impamvu akenshi numva ko ari kubera biti yawo numva umuziki wo muri kongo mba numva ari mwiza iremba numva nubwo numva icyo biba bisobanura ariko injyana zabyo iyo baririmba mba numva ari sawa umuziki wo muri kongo ni mwiza cyane kubera ko ni wa muziki twabyirutse tumenya ubwenge twumva ugezweho na n'ubu wumva ko utajya utasigisa igihe cyose uhora umeze neza nta handi bawushyiramo nawe ukumva ushatse guhaguruka ngo unyeganyege numva ari byiza ngewe urugero bashyiramo indirimbo kumva aho uri hose utuzana ibintu byo kunyeganyega kabisa umubiri wumva ukagenda neza nk'urugero baririmba ibintu wumva bijyanye n'igihe tugezemo ngewe rwose mba numva ari neza kabisa numva biryoshye ngewe nyine cyane ngewe nkunda injyana ya rumba of course ngewe nkunda rumba iyo ndi kumva nyine injyana ya rumba nyine mba numva inyuze cyane cyane nkunda nyine fari pupi indirimbo bita original ngewe ku ruhare rwanjye numva ari byiza kubera yuko buriya nk'indirimbo z'inkongomani mba numva baririmba ibintu byabo ni umuziki wabo kabisa mba numva batajyana ndehoro y'umuziki wabo kandi numva yuko bagira umuziki mwiza cyane uryoshye uryoheye amatwi uryoheye kuwubyina ngende nko ku bakongomani baba numva umuziki wabo uryoshye haba mu rusengero cyangwa se n'aho tugenda mu mabuwate banumva ari umuziki ubyinitse umuziki ukoretse numva yuko bamaze kugera ku rwego rushimishije ubundi ngewe muzika sinyikunda cyane ariko iyo numvishe inkongomani numva ari wo muziki ikindi umuziki wabo usibye amajwi ufite injyana ikindi ni na ndende indirimbo zabo ubona zimara igihe kirekire iminota igeze nko kuri irindwi cyangwa umunani ni ukuvuga ngo iyo uhuze irakomeza ikaguhuza nayo urimo kuyumva ugakora ibyo ukora nta kibazo utagiye guhindura cyangwa ngo ushyiremo indi ndirimbo reka dushimire cyane aba baturage ku bitekerezo badusangije kuri mikoro mugenzi wacu david hitimana amateka y'u rwanda yatumye bamwe mu rubyiruko mu banyarwanda bavukira kandi bakurira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku buryo bamwe nyuma yo gutahuka bagarukanye imwe mu mico y'abanyekongo by'umwihariko urukundo no kwiyumvamo umuziki wa kongo ntwari iva ni umusore w'umunyarwanda wavukiye mu rwanda gusa avuka mu muryango ukunda indirimbo zo muri kongo ku buryo maginga ya uyu musore yiyumvamo ubumwe n'abanyekongo bishingiye ku kuba akunda indirimbo zabo ibi bigashimangira ko niba umuziki wa kongo utuma yiyumvamo ibyishimo bimukangurira kubana n'abanyekongo mu mahoro aho bahurira hose reka twumve ikiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu ubikeza christela
nitwa ntwari ivan ndi umunyeshuri mfite imyaka makumyabiri n'itatu nkunda indirimbo nyafurika ariko cyane cyane nyine kiritire y'abakongomani nakuye muri famiye nyine ku ndirimbo z'inkongomani babayeho imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwabo nanjye nkura muri iyo mvironoma tuma nyine nzikunda ni ukuva mu bwana bwanjye kuko nakuze nyine mbona nyine uwo muco nyine bakuyeyo indirimbo bakundaga ndavuga nka mama yakundaga indirimbo z'inkongomani cyane cyane za kofi olomide piyana noneho iyo uzumva wiyumva ute muri wowe ufite nyine ni ka kantu ko kuba umuntu akunda akunda kiritireto y'afurika nkambo ndi muri famiye ni ibintu mba numva nyine binshimishije ndanazibyina rimwe na rimwe iyo mfite umwanya ubu ngubu indirimbo ndi gukunda cyane ni serivisi ya fari pupa harimo na orijinari nkunda no kuzibyina ikindi birananyorohera muvuma zabo biranyorohera icyo bisobanuye icyo ishaka kuvuga serivisi nkunda ritme yayo nkunda iki ariko iringara ntago ndizi ntago ziringara nzi swahili gusa ariko sitili ya kiritire mesaje amvironoma yabo abari kuririmbamo birankurura izo nakuze mu rugo wumva ntabwo harimo iswahili harimo iyitwa mwanakwera n'indi twakunda kurimba kera yitwa nzarabote isanara ehe urebye izo ngizo nakubwira nibukamo cyane ko nizo dukoresha na hano mu rugo cyane ok mwanakwera dukunda kuririmbira nk'umufamili yakoze mariage tukabibyina ese mu gihe wumva ubona nk'abanyarwanda abajene cyane cyane nko kuri we turi kumwe uyu mwanya kuba wakunda ugakunda kubyina ugakunda no kuzumva utekereza ko byaba zimwe mu mbarutso y'uko abaturage b'ibihugu byombi imibanire yabo irushaho kuba myiza igatera imbere ikazana n'ubusabane muri bo biroroshye cyane kubyumva kubera ko muri runo rwanda u rwanda nyine kubera amateka yarwo abantu bagiye batandukana mu buryo butandukanye hari abavuye kongo bazana imico nyine bari bakuriyeyo bafite bayizana mu rwanda basagamo abandi barahuza nta tandukanye rwose ririmo ku buryo bavuga ati umunyarwanda ntabwo abana n'umukongomani kubera ko uburyo njye nakunze indirimbo z'inkongomani narazumva nkaziha amatwi nyine nubwo ushobora kuba utafata mesaje yose ariko urayumva niba uri ukumva environnement ukumva urashaka kuyikunda kandi iyo ukunze ikintu cy'umuntu uvuga ko nawe sitira aho mwahurira hose mwahuza mugakundana so sitiri nk'icyaha kindi nyine cyo kumva ko ukunze ibyo iby'iwanyu ugakunda iby'umuturanyi wa mbere ukujya gukunda iby'ibigota amasimbi niko nabyita
reka dushimire cyane iva kandi tumuture aka karirimbo kitwa serivisi amaze kuvuga agakunda nk'uko umuziki ari kimwe mu birango by'umuco umuziki wa kongo ugereranywa nka kimwe mu biranga umuco rusange w'akarere k'ibiyaga bigari duhuriyemo umuziki ubwawo urakura kandi ugakomeza kujyana n'igihe mu buvanganzo nyarwanda bagira bati inganzo ntizima ahubwo irazimiza zigida bo fayive ni umwe mu bahanzi batangije umuziki uteye imbere mu rwanda gusa umwihariko yisangije muri iki gihe mu ndirimbo akora harimo izo aririmba mu njyana ya rumba ati kuba umunyarwanda no kuba umunyekongo biduhuriza hamwe mu kuba twese turi abanyafurika kuko umuziki ugaragaza umuco duhuje reka tumwumve mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu hussein kayitare
Ziggy Double Five, Ziggy Fikiri, Ziggy Double Five, le gourou de la perfection.
Oh là là.
Pepe Guardiola le véritable fantomas uh, Ziggy Double Five natangiye muri The Brothers natangire music natangire muri The Brothers hamwe na Danny Vumbi Devant Kalomo Sans Écriture eh, na Kudu Mangrantanya l'homme qui gratte la guitare Kudu Victor yego none sinjyana ku kibazo cyakubaza niba nko muri congo zikundwa kandi hakaba hari za prejudices niba uko nabyita akavuga ati yenda abanyarwanda ni ibi ngibi abakongomani ni ibi ngibi urabizi ibintu bigenda bijyamo hagati ya kongo n'u rwanda abakongomani bameze gutya abanyarwanda bameze gutya ese nk'iyo ndirimbo yawe yigiyeyo ubona hari nka impakiti runaka ishobora kuba yagira mu mibanire hagati y'u rwanda ndetse na kongo ubwo tuvuga abanyarwanda n'abakongomani ubirebye mu buryo buri borodi yesi hari impakiti igira pasike muziki ihuza abantu pasike niba umuhanzi w'umukongomani aririmba neza ntabwo nzanga kuyumva ngo kubera ko ari kofi mu minsi ishize par exemple yari afite selfie n'urugero iyo bayishyiragamo mu mabuwate hano i kigali ntabwo twicaraga ngo tuhaye kuba wapi wapi no yaje gukora concert hano twagiyeyo hari abahanzi bajya bajya gupafominga muri congo mani martin par exemple iyo yaririmbye ntabwo bicara ngo bange gukoma amashyi kubera ko ari umukongomani indirimbo zange iyo zigezeyo ntabwo banga kuyishyira kuri tv ngo kubera ko ari ari iy'umunyarwanda ibyo bintu rero bituma hari cohesion cyangwa kwegerana bituma d'abord tugira respect ya culture z'abandi bantu twumva ko niba abanyarwanda bakoze ibingibi ni byiza barabikunze iyo ni respect kuri culture yacu niba bakoze ibi ngibi tukabona ni byiza tukabikunda iyo dukunze iyo ndirimbo iri traditionnel kuvuga ngo tuna ni, ni respect tuba tunahaye iyo iyo uwo muco waho ngaho eh, l'amour c'est le respect mm. tu vois niko bitangira niba nshobora gukunda ibihangano byawe bijyanye n'umuco wawe ni ni, ni, ni, ni respect bampaye culture yawe ni respect banguhaye ese utekereza ko njye nawe twarwanye amaze tukumva indirimbo ya Meddy ko twahurira hamwe tukayibyina tuvuge nk'ubu ngubu twagiranye ibibazo ngewe nawe tugiye muri konseri esike ndanga nisanga wicaye aho ngaho ndanga kwicara nsubire yose ndicara nange ndebe konseri ahubwo noneho dushobora no kugera muri ambiyanse twese tugatangira gufana tugatangira no guhoberana tugatangira kugira gute tuba music ihuza abantu meni epuwi indi asipe ntakozeho ntavuzeho ni asipe ya mesaje parce que hari indirimbo ziba zirimo ubutumwa bw'amahoro force yo gukomeza kubyumva eh, tuvuga tuti eh, abanyafurika turi umwe one people one love one destiny ni ubutumwa tuba dutanga ngenda bukujyamo bukujyamo bukajyamo ukagira ikintu cya africanisme ukumva ko kuba uri umunyarwanda undi ari umukongomani ntacyo bitwaye apre tu mwese muri abanyafurika ni ushobora kubwira abakongoma ndetse n'abanyarwanda uruhare rwa musique mu kubabanisha ok icyambere nakubwira par exemple nkange abamiziki bange benshi n'abakongoma musique ntabwo igira nationalité mizike iri universelle mizike ntabwo igira langue iri particulier mizike igira langue ni ni ururimi ubwarwo kuba hari indirimbo z'abanyarwanda eh, ntabwo umukongomani yareka kuyumva ngo ni uko ari umunyarwanda no? ahubwo reka feeling yawe kujyane tu muri muri muri ambiance ikindi ni uko twese turi turi umwe après tout reka dushimire zigi dabo fayive ku butumwa dusangije aho agize ati gukunda ibihangano by'umuturanyi wawe ni icyubahiro kandi ntabwo watekereza kugirana amakimbirane n'umuntu wubaha mu gihe uha agaciro ibyo akora inshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka mbibutse ko uyu munsi turi kuganira ku baturanyi b'u rwanda abanyekongo aho turi kurebera hamwe uburyo umuziki wabo ushobora kuba umusemburo wo kurushaho gusabana kw'abaturage hagati y'impande zombi bityo wowe udukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku cyo ubona cyakorwa kugira ngo umuziki ube umusemburo wo kurushaho gusabana hagati y'abaturage muri kongo no mu rwanda atwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ushakishije ejo youth echo inshuti bakunze b'ikiganiro ejo nimuryoherwe n'akaririmbo wimfatanya n'isi indirimbo yakozwe n'abanyarwanda ariko ikorwa mu njyana ya rumba y'abanyekongo reka mugenzi wacu uwikeza christela adusomere bumwe mu butumwa mwe inshuti bakunzi bacu muba mwaratwandikiye ku biganiro byatambutse
bahaye ikaze muri aka kanya twahariye kubasomera ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganirisho nababwira ko ubutumwa bwa none bugiye kugaruka ku kiganiro cyavugaga ku isindwe aho twibazaga ati se mubona hakorwa iki ngo ubusinzi buhagarare ndetse n'ubutumwa mwatugejejeho ku kiganiro mpaka cyavugaga ku kwemererwa kuboneza urubyaro ku bana b'abakobwa twihuse nsengiyaremye rambere mu karere ka muhanga aravuga ko agira inama ababyeyi bakinywa inzoga ko bazikoresha mu rugero ati kuko bigira ingaruka ku basinze ku muryango ndetse n'igihugu muri rusange tuyisenge fabio yavuze ko kunywa mu rugero byafasha guhangana n'ingaruka z'ubusinzi mu miryango naho ku cyo kuboneza urubyaro ku bana yavuze ko bidakwiriye ati ahubwo ntihafatwa izindi ngamba aho kubashishikariza kuboneza urubyaro naho itsinda avuga ko inzoga zishukana ati mu guhangana n'izo ngaruka hakorwa igisa n'ubukangurambaga ku ikoresha ry'ibisindishwa hagamijwe kurengera abakiri bato prince rukundo we yavuze ko bibabaje kubona hari abana bakibuzwa kugana ishuri kubera ikibazo cy'ubusinzi atari ko hakorwa ubukangurambaga kuri icyo kibazo dukomereze ku butumwa bwa deni uri gasabo aho yagarutse ku ikinamico nyiramubande avuga ko imufasha cyane ati gusa mukumire uwo mugore ucuruza ibiyobyabwenge yazayobya benshi cyane ko ibyo bimeze nk'icyorezo mu rubyiruko nawe udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro aho ushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri facebook cyangwa kuri instagram aho mujya hashakirwa mukandikamo ikiganirisho reka dusoreze ku butumwa bwa ngiramahoro irike uri mu karere ka gakenke yavuze ko byaba byiza ririya tegeko riha uburenganzira abana kuboneza urubyaro ryemejwe ndetse n'abihaye imana bakiga bakigisha mu nsengero uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bana reka mpinira aha tuzasubira ubutaha kandi na ya gahunda yo guhemba uzaba yaruhirije ubutumwa bwinshi irakomeje
arakoze cyane uwikeza christela umaze kudusomera bumwe mu butumwa nshuti bakunzi bacu muba mwaradusangije tubibutse ko twaganiriye ku baturanyi b'u rwanda abanyekongo aho twareberaga hamwe uburyo umuziki wabo ushobora kuba umusemburo wo kurushaho gusabana impande zombi bityo niba wari udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi ku cyo ubona cyakorwa kugira ngo umuziki ube umusemburo wo kurushaho gusabana kw'abaturage hagati ya kongo n'u rwanda twoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook cyangwa instagram hombi utubona ugiye ahashakirwa ugashakisha ejo youth echo reka tubashimire mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya none kandi dushimire n'itsinda ry'abanyamakuru b'ikiganiro ejo ribategurira kandi rikabagezaho iki kiganiro mu gihe roje nigena yarahagarariye iki kiganiro kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye mizero kirisipe wabagezagaho iki kiganiro amahoro y'imana abe kuri mwe ikiganiro ejo naho ubutaha
ushatse wageza amagihe uravuga ariko ntiwivuga gabanya kugenda wiyoberanya wifatanya n'urumiga wifatanya n'isi abakomeje kutwumva muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi na geoffrey mutagoma washyize hamwe ibi biganiro hamwe na enjeniyeri twafatanije tubashimire mwese kuba mwateze amatwi mu masegonda make ni saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru